ni radiyo nk'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mu twumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu nshorora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bavandimwe radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkunikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga mu ndwi iheze inama yarahuje urwaruka ruvuye mu bihugu birenga mirongo itatu byo muri afurika ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu rundi muri iyo nama yarangiye mu ndwi iheze perezida evariste ndayishimiye asanzwe ari we atwara igisata ca politike amahoro n'umutekano c'ubumwe bwa afurika mu kiringo co ku kwezi kwa kane yarateye akamu urwaruka karusaba kwima amatwi abanyapolitike yongera arusaba kwijijukira ibikorwa vy'iterambere ubumwe bwa afurika nabwo bwifuza ko urwaruka ruba rwa mbere mu kubungabunga amahoro n'umutekano byongeye abategetsi b'abarundi bamateye akamu urwaruka karusaba kwiyungunganya rugatangura kwikorera kugira ngo ntiruze ruzere ku buzi bwa leta nyamara intambamyi zishobora kubangamira imigambi nk'iyo muri iki gihe si nke cyane na burya ku isi hose ubutunzi butifashe neza kubera imvu zitandukanye mu kiganiro muri saga cy'umunsi twatumiye abahinga babiri banonosoye ibijyanye n'imigambi yo kwikorera hamwe no kwiteza imbere kugira bashobore gusangira ubuhinga banonosoye mu bijyanye no kwikorera kugwiza itunga hamwe no gutanga akazi turi kumwe na professeur lionel remesha yigisha muri kaminuza alliance international university yo mu gisagara ca san diego mu ntara ya california muri leta zunze ubumwe za amerika mwiriwe neza professeur lionel remesha
mwiriwe neza frederic hari ico uh, mwongerako ku kuntu nabasiguye ivyo mukora
ego ego uh, uh, ndigisha nkongera na ndikorera n'utwanje ndetse na, na business olaho ya global consulting ni vyiza cane rwose turi kumwe kandi na apolinaire nishirimbere ari mu vyigwa vyo kuminuza mu vyerekeye entrepreneuria muri kaminuza mu gisagara ca lyon mu gisagara c'ubufaransa muri departement school of management mwiriwe neza mushikantare ya apolinaire nishirimbere
eh, mwiriwe cane muri menyeshamakuru frederic nkundikije nkaba ndabashimiye ku butumire mwampaye kugira ngo duse gusangira ikiganiro hamwe namwe n'abarundi bose hari icyo mwongera ko ku kuntu n'abadondoye
ego nokongera ko bikeya imbere y'uko nza kunonosora ibi byigwa byo kwitunganiriza imigambi hamwe no gutunganya amashyirahamwe yigenga narakoze mu burundi imyaka itari mike nkora muri politiki nk'umuhanuzi mu nama nshingamateka reka mbere ndiko ndanakora n'ubushakashatsi ku byerekeye gutunganya imigambi na cyane cyane kote ya swizi evaluation gukurikirana ukuntu amaporoje aba ariko ararangurwa amaporoje aba asanzwe ariko arakora aba ndabikorana n'ishyirahamwe ryitwa irodad mu bubirigi ikora cyane cyane ku maporoje ya development na cyane cyane kuraba uko ibihugu byo muri afurika ibihugu byo ku isi cyane cyane n'ibyo muri iby'i buraya bifata amadeni n'ukuntu amadeni y'ibihugu yagabanuka ni byiza cyane hanyuma nkaba nsanzwe kandi mfise n'imigambi mito mito nikorera mu burundi nk'umukonsilita wikorera utwiwe cyane cyane mu byerekeye guhindura indimi traducteur hamwe n'iyindi migambi nyene ahandi zamwe mfise imitahe mu mashirahamwe amwe amwe ya- y'abagitangura amwe bita ama startup ni byiza cyane rwose reka rero dutangure kuri wenyine ubushomeri muri iki gihe cyane cyane mu rwaruka ruba rutarangije amashuri cyangwa urwayarangije ruri ku rugero rwo hejuru aho mu bufaransa eka mu burundi n'ahandi hose ku isi ubushomeri mu rwaruka ntabwo ari agaseseshwa rumuri abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe urwaruka barutera akamo karusaba kurutazera ku buryo n'akazi bya leta kugira ngo rwijijukire ibikorwa by'iterambere rubabanure n'abanyapolitike bashobora kuruha inyoshambi yamara nk'uko mubizi intama myinshi nke kuronka imitahe sicoroshe kuronka ingwati ya banki kugira urwaruka ruronke amadeni sicoroshe hoba hari uburyo bworoshe ku rwaruka rushasha bwo kwiteza imbere kugwiza itunga umushigantahe apolinere duga ku ijambo
Eh, mwakoze cyane nk'uko mwaje kubivuga eh, ibihe turimo ku isi yose ntibyoroshe Eh, ibyo byatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda aho haba eh, eh, ico bita crise financiere ijanye n'ivyo ku- n'amazu Eh, i- imfashanyo ku bihugu yaragabanutse hanyuma ni ku isi yose imbere ni no ngaha mu bufaransa nk'uko mwabivuze eh, abantu abategetsi barahimiriza urwaruka mbere n'abakiri abakuze n'abakuze bose kwitangariza imigambi Eh, ariko mu gihugu cacu nivyo hari ikibazo gikomeye cyane gikomeye cyane cyerekeye gutunganyiriza imigambi kubera yuko eh, turetse intambamyi zihari hari intambamyi nyinshi mu byerekeye uburyo eh, bw'amafaranga hamwe n'ibyo aba- abatunganya imigambi nyine baba bakeneye kuko urashobora kuronka amafaranga kuronka amafaranga ni kimwe ariko uko uyakoresha n'ukuntu wubaka umugambi wawe nacyo ni ikindi ni ibintu bibiri bisanzwe bidasa ni ukuvuga rero nk'uko nsuba inyuma gato muri iki gihe tuvuye muri muri crise ya kovide hanyuma hajemwo eh, ibyo intambara ya ukraine na- n'uburusiya ubu bigiye kunyuka cyane nicyo gituma dukwiye eh, guhindura ukuntu twiyumvira kugira ngo dutunganye imigambi yacu hamwe n'ubutunzi bw'ibihugu byacu ntitwame tuzeyinze hanyuma eh, kandi ntitwame twizeye ko amaleta ariyo azokwama adufasha arafise aho afasha n'aho ageza yego kugira ngo tu- turaza kubigarukako turabigaruka koreka na professeur lionel remesha agira icyo avuze ku kamo kama kate urwaruka I- urwaruka rwokora iki uburyo bwo- hari uburyo bworoshe bwotuma urwaruka n'izi ntambamyi zose tuvuga uburyo eka kuronka amadeni eka kugira icyiyumviro kirashe hariho uburyo mwo- hari impanuro muha urwaruka kugira ngo eh, mu gihe rufashe imigambi yo kwiteza imbere rube ruje rufise ivyankenerwa vyose vyotuma ibintu byose batanguye eh, bigenda neza
egome uh, mura- murakoze cyane mushingantahe frederic um, egome ik- ikintu cya mbere nashaka ni ukubanza gushimira uko gutera akamo urwaruka kwiyumvira kungene rushobora uh, kwiyugunganya uh, ku- uh, ba- bakagerageza kuza baragwigisha kandi ni byiza ko habaye n'iyo nama yo kuzana urwaruka ruva no mu bin- no mu yindi mihingo myinshi ah, ya afurika eh, y'ibindi bihugu kubera icyo icya mbere na mbere ni uko abantu babanza kuronka inyigisho bakamenya icyo bifuza n'icyo bashobora gutanga kuko iyo hageze ah, kwifuza ko- kudandaza cyangwa kugira uyu mutima wo kudandaza cyane cyane no kugira umutima wo kudandaza no kuwuharindira kuko kudandaza si ukuronka amahera gusa ko n'agahombo hashobora kujamo ariko ni kugira umuntu amenye ko afise uyu mutima wo kudandaza akemera yuko ego ngoma ndandaze nzogaragaza uko ndabishoboye ah, nkore ikintu nzi ah, canke ikintu nzi ukungene gikorwa um, kandi urashobora no kugikorana n'abandi Uh, nk'urwaruka rero uh, nk'izo nyigisho ni inyigisho nziza kandi nohimiriza n'urwaruka rukabandanya witaba ako kamo hanyuma ikindi naco ni uko iyo hageze um, nk'iciyumviro cyo kudandaza kenshi umuntu hari ibintu ushobora kwikorana wenyine ariko hariho n'ibindi byinshi ushobora gukorana n'abandi bafise uyu mutima cyangwa iyo nzira wabonye uri kudandaza nicyo bituma rero nk'aho abantu boza bariyungunganya bakajya hamwe bakaraba nk'uwo baba bafise ibyiyumviro bimera nka bimwe nawe nashaka ibyo kudandaza bakabiganira kuko hari igihe nk'ubu nk'ikibazo cy'imitahe ikibazo cy'imitahe ego kirahari ariko cyane cyane gishobora kugorana iyo umuntu ari umwe ariko nk'iyo abantu baje ari urunani ari nk'abantu cumi bagiye hamwe bakavuga ko reka tudandaze dutangure ikintu birashobora kuborohera nko kwegera amabanki cyangwa abashobora kubafasha ariko bamaze kujya hamwe no kwiyoganiza kuri iyo mugambi nyine muri ko muravuga lionel kujya hamwe kuweka kwegera amabanki icyo ni kimwe mu bibazo urwaruka rushikiriza ruvuga ko amabanki badashobora kubaha uburyo kuko atangwa ati bafise mu kanya gato cyane rwose mu masegonda mirongo itatu icyo kibazo mukivuga ku iki
kenshi amabanki kugira atange amahera atanga ari uko umugambi umera nk'uwatanguye nicyo gituma nk'ubu mu minsi yahera ndabona nakurikiranye mbona uko umwene bahimiriza abantu kugerageza gukora cyane cyane muri afurika reka no mu bihugu byose uko guhimiriza kwabaho ko abantu bashobora gukora ikintu boba bazi cyangwa bamaze kubona nk'uku ego abanyeshuri bashobora kuba barize bakiga inyigisho zitandukanye ariko barakwiye guca baraba muri izo nyigisho barose ni igiki bashobora kudandaza muri izo nyigisho cyane ni igiki bashobora gukora n'izihe nyigisho baronse amasikilizi baronse bashobora gukoresha bagakuramo nk'inyungu nk'ubu nk'umuntu ashobora kuba yarize nk'ibintu byo kudandaza cyangwa nawe yaba yarize ibintu by'amategeko ariko bagashobora kujya hamwe bakavuga oke naho tudafite ibintu byo kudandaza ariko hariho abantu baba babifise badafite uko nyine babidandaza ku bantu benshi hanyuma bakabafasha kudandaza bakabanza gukuramo amahera y'umutahe kuko baronse n'umutahe na mutoyi aho biroroha kujya muri banki wamaze gutangura ufite n'umutahe mutoyi kuronka ideni kuri icyo kibazo cy'umutahe ku kibazo cy'uburyo mushikantani shiri imbere apolineri mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose uburyo sibwo bwonyine bukwiye kugira ngo urudandaza cyangwa ikintu cyose nk'urwaruka umuntu wese umudandaje ashyize imbere gishobora kugira akamaro ikintu bakwiye kumenya naho ubwo buryo bwoboneka turazi ko kenshi na kenshi bavuga ko budakunda kuboneka mu gihe uburyo bubonetse ikindi kintu urwaruka cyangwa abakiri bato reka abantu bose bashaka kugira iyo bizinesi bogumiza kumuzirikanya nk'ibi mu kanya gato
urakoze cyane nk'uko mugenzi wanjye yagiye kubivuga kudandaza cyane amafaranga gusa turashobora kuyaguha ukaciyarya
egera telefone uvuge neza uvuge nka kariya mushinga nta polineri egera telefone uvuge cyane
ni amafaranga ubu muranyumva
yego duka ku ijambo ariko harimo ibintu kare wavuga neza cyane kurusha ubu vuga
ahubwo jenda byumva iwanyu ubu ni byiza cyane duka ku ijambo
ni rero ni amafaranga umuntu ashobora kuyaronka mugabo ntashobore kuyakoresha umuntu ikorero twiwe aba akeneye imigambi yiwe aba akeneye n'izindi sikirizi nk'uko yabivuze cyangwa kompetanse akenera gukora kugira akore iyo migambi yiwe muri izo nazo harakenera kwiga umugambi mwiza uhuye na marishe donc uhuye n'aho uwo mugambi agiye kuwukorera ibyo rero bigasaba ko umuntu aba afite ubumenyi mu byerekeye gukora by'amamarishe ariko si ngombwa ngo abantu baba bafite izo sikirizi barashobora kuronka ababafasha urashobora kuba udafite iyo kompetanse mugabo ukaronka ubundi mukorana afite kompetanse iyo nawe ukazana iyindi mugabo rero ku byerekeye ibyo by'imitahe by'amabanki nk'uko mugenzi wanjye aje kubivuga amabanki yose ku isi yose niko bimeze ntapfa guha amafaranga abantu mbere n'aha mu bufaransa uko twabibona cyangwa twabyize amasitatapu si n'aho yoba ari sitatapu nziza cyangwa umugambi mwiza umeze gute si amabanki yose yirukira gutanga amafaranga kuko haba harimo amarisike menshi amabanki aha amafaranga imigambi yamaze gutangwa gukora mu burundi rero genda nshima ibiriko birakorwa na leta kuko hari amabanki y'abikorera leta yashyizeho na cyane cyane ijya banki yo guharuka bivuga yuko ishobora gutanga amafaranga mu migwi y'urwaruka ruba rwagiye hamwe mu mashyirahamwe cyangwa amakoperative hanyuma hakaba hariho n'ubundi mugambi wa leta wagiyeho uha amafaranga rero abarwaruka bikorera utwabo uwo mugambi batanga amafaranga atari make narabonye amapere yatanzwe mu minsi yeze ibyo byose ni ibyo gushima haba hakwiye kuraba yuko bikorwa neza gusa mugabo nsubiye inyuma gato kugira ego duka ku ijambo sozera
ntituzoze turavuga yuko entrepreneuria ari uwo muti w'ibibazo urwaruka rufite sinibaza aho hantu n'aho ari cyo kibazo ari ni umuti umwe mu bibazo mugabo si umuti ku bibazo rwaruka rufite kuko urwaruka rwose dufite mu burundi tubona urabona ko igice kinini cy'urwaruka kiri mu bushomeri bose ntibashobora kuba aba entrepreneur ibyo ntibishoboka ni leta rero leta ntize iragerageza kwikura ko icyo kibazo niyo iteza kurondera akazi abantu nayo irahamagarwa mu entreprise yayo gukora icyo bita intraprenaria ikaduza imigambi ifise nayo nyine igaha akazi urwaruka kuko urwaruka rwose ibyo ntibishoboka abanterepensi benshi kuko ni impano ikomeye
uburyo bumaze kuboneka uburyo bumaze kuboneka mushana ya Apollinaire nishira imbere turagaruka ku bindi bibazo bihambaye cyane rwose byerekeye eka urudandazwa nyene canke iyo business baba batanguye ariko muri aka kanya turafise umwanya w'iradiyo ijwi ry'amerika nsengiyumva terance mwiriwe neza murihiga nsengiyumva terance
rero ni ngaha bujombora aha mu nyakabiga byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyo mu biro turiko tuvuga ukuntu urwaruka rwo kwiteza imbere rugatangura ibikorwa byo kwiteza imbere kugwiza itunga duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
ikibazo byo nagomba ngire mbatse nagomba mbatse ikibazo none ko iyi banki y'urwaruka byije ko bimaze igihe isa n'iyatanguye none hariho insitegisiyo baba bamaze kugira bakaraba yuko iyo mitahe iyo kapitale yoba iriko irako irashyikirwa n'urwaruka none rwo mu nzira y'igihugu rero nka jewe aho aho mvuka wanje aho mvuka mu ruyigi mpora nkubitirayo rimwe na rimwe iyo ndose akanya nkakubitirayo nkaja gutembera mugani urwaruka vema rurashoma urashobora gusanga hariho umuntu afise nivo ya kaminuza ugasanga arashomeye imyaka irenga itanu ni ku bwanjye mbona umengo iyo banki iracyavuze igikorwa ntacyo irakora mbona ko abashomeri baguma ari babandi nyene yego ama ikindi naco leta nayo nyene ikindi naco leta yari ikwiye kuraba urwaruka ikagorohereza mu bikorwa rukora nk'ubu nko mu mitahe ikaraba ukuntu yorohereza urwaruka
murakoze senyuva terance ikibazo ca terance sinzi ko kiza korohera abatumire aravuga ati banki yatangujwe y'urwaruka tije igeze he we wabona ko atakintu birashika ko hari umuntu afise amakuru ndazi ko apolinere mukurikirana cane rwose ivyerekeye iyo migambi y'urwaruka muvuga iki ku bintu bishikirijwe na terance senyuva avuga ko iyo banki atakintu abona iramarira urwaruka
navuga yuko hakiri kare arakoze cyane ikibazo yabajije kuko ni ikibazo gikomeye cyane navuga ko hakiri kare kugira tuvuge yuko iyo banki atashyira amarira urwaruka kuko banki murazi amabanki yose atanga imitahe ku kingo kininiya iyo cyane cyane ari imigambi imwe n'iyi y'igihe kirekire nayo ibaye igihe kirekire nyine ni ukuvuga rero yuko amafaranga yatanzwe tuza tubona impact cyane icyo yakoze ubu nyine ahubwo nibaza yuko hakeneye ikigo cyo kuraba yuko ama entreprise cyangwa imigambi yoba yaragiyeho kubera iyo banki ariko kubivuga ubu nyine ari igitangura nibaza yuko noba ndiko ndabesha gusa ndamaze kumva imyidogo bavuga yuko bati erega ya banki ntaho itandukaniye n'izindi nayo ngo baba bashobora kuba baka icyo bita amahipoteki cyangwa ingwate ariko ivyo se normal kuko nta banki itashobora kwaka ingwati mugabo nizere yuko leta iyo yarashizeho uburyo nayo ishobora kuba ingwati yabo y'ubwo rwaruka kuko banki yose nayo iba ikeneye kunguka kandi igafata amarisiki imigambi myinshi yo rwaruka usanga igoye tuyabo abantu bagitangura kenshi amabanki biragora kuyakira iyo atangwate zihari ibyo rero nabyo ntibyoreka kuba ariko icyo nomenya icyo mwomenya cyoco biragoye kugira ngo mu myaka mu myaka ibiri cyangwa mu mwaka umwe umuntu aca avuga ngo impakite ni iyi impakite umuntu yibaza ko yoyibaza arabye imigambi yabayeho n'imigambi iriko irabaho cyangwa iriko irakogwa bivanye biciye kuri iyo banki yego ni vyiza cane rwose reka tuje no kuri ruhamya terence ubundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika afite ibibazo bijanye izina ryiwe ni ruhamya ari murambabarira duga ku ijambo mushikantare ari
nanje hari ibyo bintu bya banki iyo bavuga gutyo uko banki ikora uko ngiye mbyumva ni igitekerezo banki ngiye mpita numva ko atari iy'urubyiruko ahubwo banki iri mu iri mu mpapuro ntabwo ikora kuko nanjye ndi urubyiruko niba turangije kwiga izo kaminuza cyangwa iyo segonderi ugashobora ko wajya muri banki kwaka amafaranga ngo ukore imirimo y'ibyo wigiye ngende ndi umujeni sivire ngenda ndaza gukenera amafaranga agura imashini n'ibikoresho ibikoresho nza kujyana mu kazi nyirizina kugira ngo nkompete ngiye muri kompetisiyo n'abandi bantu ariko ya mafaranga yose ntabwo baza kuyampereza kandi nanone igihe nta ngwate ntabwo nta kintu bazamarira na gitoya ese muri icyo gihe ko numva banki iri mu bipapuro iri mu mpapuro twebwe ntabwo irimo gukora kuko nta kintu iza kudufasha na gitoya kuko no mu rwanda hari banki y'urubyiruko irahari nta kintu na gito badufasha kuko nta ngwate dufite nta n'ayo mafaranga dufite twebwe dushobora gutangiraho dusohoye izo diporome gusa nta kindi kintu twe dufite rero numva leta zajya zitworohereza tukabona ibikoresho noneho ikindi kindi niba bageze bagiye kubaka nk'umuhanda benda umwubaka iyo bagiye kubaka umuhanda ntibagerageze bahemwe urubyiruko mirongo itanu ku ijana rube ari urubyiruko bagiye kubaka sitade ubu ngubu nko mu rwanda ni urugero mu rwanda bagiye kubaka sitade mirongo itanu ku ijana rube ari urubyiruko rwangirizwa kaminuza
wokwegera kuri radiyo mushikanahe ari okay mutwe wese kandi ari mwoba muri hehe muri mu gisagara kihe ni vyiza cane rwose reka ibibazo vyawe tubihe abashingantahe turi kumwe ngaha professeur remesha nashaka mugira ico muvuze ko bishikirijwe n'umushingantahe ruhamya ari avuga ati izo banki ntabwo ari banki zisanzwe ntabwo ari banki z'urwaruka twebwe nta karusho tubona ni kuki habaye nk'amaproje usanga badaha akazi urwaruka kuri mirongo itanu kw'ijana inyishu uwo muhaniye
ego ego cyane ikibazo atanze ni cyiza cyane kandi kirafise isano n'icyo yumva w'i burundi yabajije ikibazo rero amabanki mu bisanzwe amabanki icakora amabanki kumwe amabanki yinjiza amahera no kudandaza amadeni iyo banki itanze ideni iteza kunguka ku ideni yatanze niko rero amabanki yinjiza amahera amabanki hajya abantu bagenda bagashyira amahera mu makonti yabo hariho amabanki ashobora kubashaja kubera babikiye amahera ariko kenshi amabanki aho yinjiza amafaranga menshi ni igihe batanze amadeni hanyuma iyo umuntu ariko arasubiza akongera akabashirira ko n'ama interest mayenteri amabanki yose akora cyo kimwe akora cyo kimwe ariko iciza ni uko nk'ubu hariho izo banki zifise uyu mugambi wo gufasha urwaruka aho aba ari byiza aba ari intambwe ariko barafasha ariko cyane cyane bafasha bare- bara- baremeza ko amadeni ashobora kuboneka ariko amadeni aboneka agira um, hariho ibintu biteza gu- gu- gu- gushi- ntashobora gupfa gutanga amahera ah, ku muntu uwo ari we wese hariho ibintu bibanza gukurikizwa n'ubwo gwaruka ku kibazo ciwe naco eh, mushikantahehera avuga ko eh, nk'iyi igihe habaye amaproje eh, buha akazi nk'urwaruka rwaheje amashuri rufise ubuhinga butandukanye eh, mirongo itanu ku ijana akaba ari bo bahabwa aka- eh, akazi ivyo ntibyogabanura ubushomeri
n'icyo ni ikibazo cyiza cyane n'icyo ni ikibazo cyiza cyane cyane cyane em, nicyo gituma n'ugwaruka ah, nk'uyo mugambi nk- n'ibyo n'ibyo- n'ibyo ni ibintu bakwiye ah, gushikiriza abo batoye kuko ah, n- aho aba ari umugambi uhanitse cyane kuko u- u- umugambi ukomeye ku buryo o, utegerezwa bateza guhindura amategeko kuko aho umuntu aba ariko asaba ngo bahindura amategeko hanyuma uh, basabe yuko uh, mu byo ba- basaba bavuga turemeje yuko habaye nka proje hajamwo uyu mu- umutigiri uh, w'urwaruka u- uka- ukaronswa akazi muri ubwo buryo ariko n'ubwo rwaruka nago ru- ru- rutegerezwa kwerekana ko rubishoboye rushoboye gukora iyo migambi iyo bigezweho kuko nk'umuntu a- a- atarafise na na experience yo ku- yo kubaka cyangwa kubaka ah, ibarabara cyangwa kubaka iyo migambi ikomakomeye urumva aho biramera nk'ibigora ku- Ego.
ku- kubashyira mu maproje manini manini ariko nicyo bituma naho umuntu yoba afise iyo diplome ashobora kubanza akaraba agatangura a- akaja mu kazi kugira aronke na experience nkeya akamenya n'uko ako kazi gakorwa ku buryo aramutse agira uyu mugambi wo gutangura ibyo kudandaza ha- bahinduye amategeko hanyuma umuntu akaba ashobora ku uh, gushikiriza ibyo uh, imigambi yo bikenewe ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc eh, mu kirundi no mu kinyarwanda mu kinyarwanda turi kumwe na theophile mugabo mwiriwe neza theophile alo theophile muratwumva theophile mugabo
yego yego turakomeye mukomere namwe Eh, mukomere muri hega theophile mugabo
Eh, turi mu repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri noro kivu mu Ivyo- teritwari ya masisi ni vyiza cane rwose duga ku ijambo ikibazo cimiro turiko tuvuga cane cane ku migambi eka yo kwiteza imbere mu rwaruka urwaruka rukareka kuzera ku biti canke ibibanza ruhabwa na leta eka rukimana amatwi abanyapolitike turi kumwe n'abahinga babiri banonosoye ivyerekeye entrepreneuriat turi kumwe na nishirimbere apollinaire tukaba turi kumwe kandi na remenesha lionel professeur duga ku ijambo ikibazo ciyumviro
Eh, ndagira gusa ngira igitekerezo eh, cyangwa se icyerekezo eh, kugira ngo urubyiruko narwo rugire icyo rugeraho igihe rwamaze kwi- kwihangira i- imirimo abanyepolitike nabo baje bagerageza ukuntu bareba bakasapotinga ko busana nibo eh, ntibagumye ku- kuza bituma abantu bateza mu ma- mu zindi nzira mbi mu migambi mibi ahubwo bakabafasha n'abandi baje bajya- abanyepolitike mbabaze bifuza kugira ngo urubyiruko ruze ruba rubatora rubatora rubegeza imbere nabo bakajya baba- babategura ejo hazaza kuko igihe nabo bazaba bamaze kugera mu zabukuru urwo rubyiruko nirwo ruzaza eh, ruyobora noneho abandi bazaba basigaye bigateza n'igihugu imbere bigatuma n'igihugu kigira umutekano impanuro impanuro ni ivyiyumviro vyiza reka duhe n'ijambo kandi y'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika ndayirukiye benoi miriwe neza
muriyo cyane muri hega benoi
Ah, ndi bujumbu eh, duga kw'ijambo ikibazo c'imviro turiko tuvuga ku migambi urwaruka rwo kwijijukira mu kwiteza imbere eh, aho kuzera ku buzi bwa leta duga kw'ijambo ikibazo c'imviro
Ah, bo njye ni nk'iciyumviro
Eh, ni icyumviro nashaka guterera Eh, muri ino minsi eh, eh, turumva ko eh, duhimirizwa gukora nk'urwaruka nibyo ego nibyo eh, turahimirizwa kandi ni byiza cyane kimwe gusa eh, ikintu nashaka gusaba eh, ni uko eh, abasanzwe bari mu nzego zifata ingingo bato- batokwirengagiza gushyiramo urwaruka kuko nabwo nyine eh, Eh, iyo tutari mu mu- muri izo nzego hari igihe uca usanga rikoranirwa mu menshi ku byiyumviro byarwo hanyuma ikindi kintu nacyo nashaka gusaba ni uko eh, mu gihe urwaruka rwifuza gukora eh, rufite ibyo eh, rwateguye gukora ni uko eh, abanyepolitike cyangwa aba- eh, indongozi z'igihugu eh, zoheza zigashyiraho kirima nziza yo gukoreramo kugwaruka Eh, kuko muri ino minsi turabona ko haba hari ikibazo oh, gifatiye ku ibura ry'imitahe ikwiye Eh, ugasanga umuntu arafite umutahe arafite icyiyumviro mugabo hageze kugishyira mu ngiro umutahe ukamuburana Eh, twasaba rero ko eh, mu gihe leta iba ishaka y'uko urwaruka rwayo eh, ruja ku mirimo eh, irashyiraho kirima nziza ni ukuvuga ikagerageza gukuraho intambamyi zimwe zimwe nko kugabanya amakori eh, kugabanya bo gutanga impapuro ziba zisabwa nko ku bantu bashaka gukora amakoperative n'ibindi ba- bakazikuraho bakazikuraho ko amafaranga zitegerezwa kundigwa yego meya Eh, hanyuma ikindi nacyo eh, ku bijyanye n'u- um, eh, n'akazi ni uko eh, ikindi kintu leta yokora yoraba muri ry'amashyirahamwe cyangwa abanyamitahe baba baje gukorera mu gihugu eh, bakayisahiriza nabo nyene kuko buno munsi urashobora gusanga eh, ino industry yaje gukorera mu gihugu igasanga ikora irahemba abakozi eh, udufaranga tw'intica ntikize
Eh, Eh, muri ibyiyumviro icyo byiza gihe cyane rero, rwose eh, benoit ibyiyumviro Eh, iyo leta pardon Eh, ni ibyiyumviro byiza cyane rwose reka tubishikirize abatumire bacu hano bagire icyo babivuze ko
Mm.
Eh, reka dutangure kuri mwebwe eh, profe- eh, Leo- eh, nishyira imbere apolinaire eh, ndayirukiye benoir ashikirije ibibazo bitari bike ukuntu na leta yoza irafasha urwaruka nk'urwaruka rutanguje eh, urudandazwa canke bizinesi rugakurirwa ko amakori ariko nashaka imbere y'uko mwishyura ico kibazo naho nyene mwavuze ikindi gihambaye cyane rwose ca startups kugira ngo u- umuntu wese cyangwa urwaruka rutanguje imigambi yo kwiteza imbere ibindi bintu ubwo turetse imitahe ibindi bintu ubwo ushira imbere ubwo ushaka kumuzirikanye ni nk'ibihe Eh, muri murazi ko gutanguza eh, rudandaza bizinesi eka kwikorera atari ikintu cyoroshe cyane rwose hariho ibintu byinshi umuntu arinda kuraba ibintu urwaruka bwobanza kuraba neza ni nk'ibi kimwe cyangwa bibiri Eh, eh, Mu- mu kanya gatoye, nukuvuga umunota umwe byinshi, n'inusu.
nu- murakoze cyane ni uvuga byinshi eh, ni byinshi cyane biba bikenewe kugira ngo umuntu arinde agira umugambi kandi uwo mugambi arinde awushyira ku isoko hanyuma uwo mugambi ushobore ku- kuzana amafaranga ariko ikintu cya mbere nka- nk'abantu bose b'abaremvesiteri batangura kuraba ni isoko isoko eh, ryu- ryu- ryu- ryu- ryu- ry'ibintu ashaka kudandaza cyangwa ry'ibikorwa ashaka kudandaza bishobora kuba ari poroduwi cyangwa serivisi hanyuma akaraba ko azoronka abantu bazabimufasha kubikora ni ukuvuga hosusi canke ibyo azokoresha icyo gikorwa ciwe zaba hosusi zimende canke hosusi materiyeri hanyuma ikindi naco akwiye kuraba n'ubushobozi afise n'u- bw'abo bantu bazokorana uwo mugambi ni ukuvuga le hosusi zimene ko babikwiye babishoboye hanyuma akaca na- na- araba rero n'umugambi wiwe ko wubatse neza hanyuma rero hari ibindi byinshi bihabwa mu bihugu nk'iby'iwacu ko ari environne imeze neza umutekano eh, kuraba yuko uwo mugambi uzobyara amafaranga n'ibindi n'ibindi byinshi nibaza yuko eh, hanyuma biranakenewe ko abafise abantu bazi kuraba neza eh, ukuntu inte- ite- itegurwa ry'imigambi i- ishobora kuvamo amafaranga mu bihugu bimaze gutera imbere murabizi niwe yo muri amerika no ngaha mu bufaransa imigambi izovamo amafaranga bayibona ikivuka mu burundi ntibirahashika ni muri afurika henshi mugabo eh, ni- ivyo bibazo vya finansima y'imigambi nti- ntabyo bafite cyane kuko hara- hariho amabanke d'investissement menshi eh, hariho abo bita ba business angels abantu batanga amafaranga ku migambi myiza myiza bakayasheka bakavuga ati twebwe umugambi turawubona kuzovamo ikintu nta kibazo na kimwe iyo rero ufite umugambi mwiza udandazwa n'inzarabu nta kibazo uba ufite kinini mu bihugu bimaze gutera imbere nicyo gituma rero nk'ibihugu by'iwacu ngiye mbandaniriza ko nosaba leta yuko aho guhimiriza urwaruka ngo nikorere imigambi nikorere imigambi ahubwo nibasireho icyo ni ukwita anvironema imeze neza ku buryo gukora imigambi bitaba ihimirizwa ahubwo biba ibintu abantu birukira mu bihugu byinshi ibi bihugu birimo kapitalisme ikomeye gukora imigambi ni ibintu biba biri mu maraso si ibintu abantu baguhimiriza ngo ukore ni ibintu umuntu wese ateza gukora kuko ubuzi bwinshi ni ubw'abaprive rero gukora kwikorera imigambi biba ari ibintu bisanzwe cyane kandi imigambi yo iyo ari myiza ikaba iri mu gihugu kirimo umutekano kirimo marishe kirimo icyo bita ubushobozi bwo kugura kuvuga dasha nta kibuza ko imigambi yizana kandi igakorwa umaze kubona abantu batari barakora imigambi si uko bataba babishoboye cyangwa bafite badashaka ni uko baba babona ko n'abayitanguye bananiwe cyangwa atabakiriya bahari cyangwa badafite icyizere cy'uko iyo migambi bazoyikora ngo ibandanye mu gihe kirekire ngo ibe dirave daroromperi rero jewe ndazi neza yuko abarundi ari abantu b'abakozi cyane cyane iyo hariho anvironema neza feri imeze neza nta kibuza na kimwe yuko abarundi bo kwikorera imigambi kandi bakayitunganya neza bakanayikora biramaze kuboneka icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose muciye ntahe apolinere turakigaruka ko na professeur lionel remesha ariko muri aka kanya turafite uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika jean luc ndabagiriye muriwe neza miriwe muri hega jean luc ndabagiriye mu cibitoki mu burundi duga kwijambo ikibazo c'imbiro turiko tuvuga ukuntu urwaruka rwo kwiteza imbere duhiriwe duhishije ko turi kumwe n'abahinga mu vyerekeye ubuhinga bwo gutangura kwikorera arivyo bita entrepreneuriat mu rurimi rw'igifaransa duga kwijambo ikibazo c'imbiro yego
baturahafisaye kubakora mugabo gusatura ibitare ibigereze genda kugira rero ubutayu kuko turabura aho umuntu ahabuze nk'ibihumbi icumi yatangizaho umutayu mugabo arabarira arabarabira
jean luc ndumva telefone itavuga neza ariko ikibazo cyawe wagitomoye cyane rwose ni ikibazo c'imitahe kurwaruka icyo kibazo turakigaruka ko n'abatumiye bacu ariko nagomba tubanze tugaruke ku kindi kibazo cyavuzwe mu kanya mu nshingantahe Lionel Remesha ikibazo cerekeye cyane cyane ngo eka gukeya environnement kuzana gukura inzitizi zose zotuma abantu badahurumbira ibikorwa byo kwiteza imbere nashaka namwe ndababaze hari iyo umutahe wabonetse ibindi bitari bike byabonetse hariho n'ubundi buryo n'ubundi buhinga umuntu wese imbere yuko atanguza ibyo bikorwa kugira ngo akure mu nzira izindi ntambamyi ziba zijanye eka n'amasoko n'abakiriya eka ibintu byose ari byo nko mu cyongereza bita SWOT analysis nagomba mu majambo make mutubwire ikintu umuntu wese yotangurira ko kugira ngo abone ko umugambi agiye gutangura uzoba ingirakamaro doga ku ijambo mu kanya gato yego cyane rwose ikintu cya mbere umuntu aba akwiye iyo umuntu ashatse atangiye kumva ko afite uyu mutima wo kudandaza hariho no kubahuka gufata gutangura uyu mugambi ntibyoroshe kuko nk'uko nabivuze kare ukudandaza kenshi abantu babijamo bazi ko bazokwinjiza amahera gusa ariko bishitse umuntu agahomba urafise umutima wo kurinda hanyuma ukabandanya ku mugambi watanguye icyo nicyo kintu cyama ari ikintu gikomeye kuko ntaguciriyemo riyonere ntaguciriyemo riyonere besha guhomba kenshi na kenshi umuntu atanguye umwaka wa mbere ntuba woroshe ibyo si ibintu nk'abatanguye urudandazwa cyangwa kwikorera bashobora kuba bagumiza kumuzirikana
egome ego imyaka ya mbere ariho umuntu agitangura kudandaza ni ibintu kenshi bitaba byoroshye ariko ikintu cyiza kimeze neza ni uko iyo wamaze kwiha umugambi utangwe nko kudandaza cyangwa mwagiye hamwe mukagira urunani n'abandi mukavuga reka tudandaze ari mutanga amaserivisi cyangwa mudandaza ibintu hanyuma ariko icya mbere ni ukubanza kuraba yuko uyu mugambi mwafashe ko mushobora kuwudandaza ikintu bizinesi yawe itangura ari ukuronse umukiriya wa mbere hagize umukiriya akumviriza akumva yuko ibyo uvuga cyangwa ibyo udandaza akabishima akakugurira uronse uwa mbere uba utanguye urudandazwa nicyo kintu cyama gikomeye kuko ushoboye kuronka umukiriya wa mbere urashobora kuronka abakiriya batanu urashobora kuronka cumi urashobora kuronka ijana ukoresheje uburyo waronse umukiriya wa mbere umukiriya wa mbere niwe yama agoye iyo utanguye urudandazwa byo bituma umwaka wa mbere uragora kuko uba ukiri kurarondera uyu mukiriya wa mbere kandi umukiriya ninde umukiriya ashobora kuba umwendividuweri ashobora kuba amakompanyi kompanyi irashobora kuba umukiriya y'amaserivisi yawe cyangwa ikana leta ifise leta ifise imigambi urashobora kujamwo ariko aho kenshi nko kugira imigambi kujya mu migambi ya leta aba ari nk'umuntu amaze kuronka bizinesi yatanguye yamaze gushinga imizi cyangwa uri kubadandaza ku yandi makampani ubu ari bizinesi yatanguye imizi ariko igikuru ni umukiriya wa mbere ninde uzodandaza ko ibyo ushaka kudandaza ninde ashobora kuguha amahera yiwe ninde ashobora kubonamo valeur mu byo ushaka kudandaza umukiriya wa mbere niwe yamagoye ariko umaze kumuronka aho rero utangura kuraba ukumwe nawe ko uwa mbere na muronse urabanza ukamufata neza kugira hagume kuko kenshi murandaba hariho igihe kenshi nk'abadandaza bamuhaye umutahe muri banki aca atangura kuvuga ngo yamaze gutunga ngo yamaze kuronka amahera ariko ayo mahera ntabwo ari kuyiwe aba ari deni aba ari amahera yo kuwushyira mu mugambi ayiwe ntabwo araboneka ariko muri icyo gihe no kubanza umuntu akayakoresha akayikoresha umugambi yawushinze mu nshinga nishyira imbere polinere porofesor lionel remesha yavuze ikibazo cy'ukuntu urwaruka rwashobora gukorera hamwe mu mashyirahamwe ariko hariho n'ikindi kibazo kijyanye cyane cyane n'ibintu umuntu ashobora gushyira imbere kugira ngo atange urudandazo cyangwa yikorere kugira ibintu bitangwa mu cyongereza diversify gukora ibintu bitandukanye uruhara rw'icyo kintu ni nk'uruhe igihe cyose umuntu yibajije gutanguza ibikorwa byo kwiteza imbere
njyewe nguma ngaruka kuri kuri icyo uri kuravuga kuko nibaza yuko turiko turaraba usanga uriko abaza ibibazo uravye environema wewe urimwo aha muri biratandukanye cyane ni mu burundi nicyo gituma novuga ko bivana ivyo byose uvuze bivana na domande ya marche ni ukubesha nk'ubu nk'i mu burundi nk'akarorero ego mu maserivisi ndabona ikintu kihuta muga naho bivana na domande bivana domande ifo diversifiye n'ivyo muga bivana na domande ya marche abarundi benshi baracakeneye indo base ku buryo ugiye mu bintu tertiaire usanga uri kurahomba naho uwo divertisi yagute usanga pouvoir d'achat y'abarundi itabakundira kuja muri ivyo bintu mugabo kubera ko leta canke n'amashyirahamwe menshi ariko aragomba kugira nk'ibintu nk'ibintu vya digitalization aboja muri ivyo bintu boshobora kuronka amahirwe yo gutera imbere muri kazoza hanyuma mugabo ugiye nki mu bintu uravye nk'ivyo abazungu ino bashitseko i buraya bashitse mu bintu vyo rwego rwo hejuru cane ku buryo kudiversisiya bo biroroshe ndaza abantu benshi mu burundi batanguye imigambi myinshi kugira abadiversite biranka kuko nk'i mu burundi ugiye kugira nk'ibi bya transport ngo ukoreshe telefone n'ibi bya uba nicyo bituma tutaragira uba mu burundi nicyo bituma tutaragira tutaragira mu burundi usanga tutaragira n'amakate viza adakora hari ibintu byinshi tugikeneye gukorera ko mu burundi kugira ngo dushobore kuja muri ekonomi nk'iz'abandi dushobore gutera imbere nicyo bituma rero iyo ndiko ndavuga mu burundi turiho turavuga bya antividanya mu burundi tubanze turabe environema turimo rekondisiyo duturavaye zirimo kugira ngo dushobore kudiversifiya uko bivuze nibaza yuko ariko ariko mushikana ya Pauline hariho abantu benshi bavuga ko kenshi na kenshi iyi ngorane ari uko umuntu umwe adanda atanguye urudandazwa rumwe bose baca bayirukira urwo rudandazwa hano guha nk'akarorero umuntu agashinga akabari ugasanga ubu wari bwabaye ntaharugwa nko muri quartier aho kuraba ikindi kintu coshobora kuzana n'abakiriya ugasanga icyo kintu ntacyo biyumviriye kuko kenshi na kenshi ari bimwe mu bikorwa bya startups usanga kenshi na kenshi umuntu atabanza kwiyumvira neza imigambi yatanguye mu kanya gato amasomo na mirongo itatu ibyo rero bisaba abantu twavuga ko bisaba abantu edikasiyo bisaba abantu guha amasikiriza abantu bakamenya kwiyumvira ibintu baba babona bikenewe muri angonia barimo hanyuma rero hariho n'ikintu gikomeye tutavuze mu bintu by'iyi migambi harakenewe amategeko kumenya amategeko umuntu akurikiza abantu bakirinda kwibana imigambi nicyo gituma amaleta acaza guporoteja abantu baba bafise imigambi baravuga ati umuntu yitangura iki kintu ntagire uwundi muntu azogikopiya ngo agikore ivyo rero leta irakwiye gushiraho amategeko bituma umaze kuyarogisitara wamaze kugira umugambi wawe uwo mugambi wawe nawe ritoba izina iyo concept yawe ntagire uwundi muntu azoyikorerako mutabanje kubivugana ivyo rero novuga yuko bijanye n'ukuntu mu burundi baba bakora cyangwa muri icyo gihugu baba bakora rero amategeko ni ikintu gikomeye cyane n'ibintu twiga muri entrepreneuria ni ikigo gikomeye ubanza kumenya amategeko agenga umwuga wose ukamenya yuko umuntu yitangurije ikintu kizira ko hariho abandi bantu baza kumukopia batabivuganye cyangwa batabikoranye ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na jean bosco nsabimana miriwe neza jean bosco muje hatari induru kugira dushobore kubumva mubaze ikibazo mubaze mushikirize icyumviro ku kubyo turi ko turashikiriza ngaha ukuntu urwaruka rwo kwiteza imbere rugatangura ibikorwa byo kwiteza imbere tuba ku ijambo ikibazo cyumviro jean bosco muratwumva iyo reka jean bosco turamugaruka jean claude reka duhe ijambo jean claude jean claude ngoboka muratwumva muri hega jean claude ngoboka
nk'uko bisanzwe muravugana na ngoboka jean claude mu burasirazuba bw'u rwanda ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa mu mudugudu wa rurema ya mbere umukunzi w'ikiganiro muri isanga muri rusange banze kubashimira no kusanganyamatsiko mwaduteguriye y'uyu munsi natwe turabashimiye kuba muje mu kiganiro jean claude duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe n'abashinga babiri banonoseye ivyerekeye entrepreneuria bariko basangira ivyiyumviro vyabo n'urwaruka kugira ngo rushobore kuronka uburyo bwo kwiteza imbere mu gutanguza urudandazwa mu gutanguza business duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
rero koko nk'uko abaduserukiye kuri radiyo rya amerika nk'urubyiruko muri rusange natwe urubyiruko dutuye mu gihugu cy'u rwanda by'umwihariko dufatanyije nabo cyangwa se n'impanuro nziza barimo kutugezaho muri urubyiruko mu kwiteza imbere kwacu tutibumbiye mu makoperative mu bibina kugira ngo twiteze imbere na byatugora ubwo rero urumva ko natwe urubyiruko tugomba kuba aba mbere kuko ari twe rwanda rw'ejo cyangwa se kuba twakiteza imbere muri rusange tukubaka igihugu kigatera imbere kwibumbira hamwe rero urubyiruko tukajya mu misanzu tukagurizanya tukifasha mu by'umwihariko kugira ngo twiteze imbere ni bimwe mu bintu twumva twishimiye nk'urubyiruko muri rusange kuko burya ntawigira ari umwe ahubwo iyo mufatanyije mukakora itsinda rya tsinda ryanyu niryo rishobora kuba ryabafasha mu kugira ngo mwiteze imbere tubashe kubaka igihugu cyanyu muri rusange ubwo rero urubyiruko ahanini ikintu cya mbere kiba kiriho ni ukubaka igihugu kugira ngo gitere imbere ikindi kintu mbona nk'abo batumirwa mwatuzaniye mwadutumiriye nibyo koko nanjye nakomeje kubakurikira ku mpanuro batanze n'impanuro nziza ariko hari ikintu nabasabaga muri make hari nk'igihe usanga ahanini bw'urubyiruko ubushobozi bw'urubyiruko buba butangana ariko ugasanga abafite ubushobozi batererana urwo rubyiruko bagenzi babo ese ni iki cyakorwa kugira ngo urubyiruko rwaba rudafite ubushobozi bwo kuba rwakwimura amatera cyangwa se rutabona uko rwakwigishwa habashe kuba hakorwa ubukangurambaga bwimbitse binyuze muri ya matsinda bashyizwemo ndetse banafasha bagenzi babo kugira ngo babashe kugera nk'aho ba- nabo bageze kuko akandi- akenshi na kenshi bigenda bigaragara ku isi aho usanga urubyiruko rumwe rwarateye imbere ariko ugasanga urundi nta bushobozi rufite bwo kuba rwagera aho bagenzi babo bageze ariko ahanini urubyiruko bagenzi babo iyo bamaze gutera imbere nabo hari ukuntu bashobora kuba bareba ngo bagenzi bacu ko nabo tubona ko bari inyuma twabazamura gute twabazamura gute kugira ngo abashe kugera n'aho natwe tugeze ikibazo cyiza jean claude Icyo cyaba ari cyiza cyane ikibazo cyiza reka tugihe ubwa mbere na mbere professeur hariyoneri aremesha ubu- uwunga- ubu- reka ikibazo cy'ubungane hagati y'urwaruka urwaruka rushobora kwiteza imbere n'urundi rudashobora kwiteza imbere inyigisho zoba izihe reka uru- urwo rwaruka rwite- rwiteje imbere rwufasha gute urundi rwaruka tugakwiramo
ego me nibyo um, ni uyu icyo ni ikibazo cyiza ni uko ego um, abantu bose uburyo uh, burashobora kutangana ariko igikuru ni ukugira uyu mutima n'ubushake ah, bwo kudandaza cyane cyane ibintu byo kudandaza bi- hasaba umutima kuko hariho n'umuntu ushobora guha umutahe bikamunanira kuwugwiza uyundi nawe ukamuha umutahe muto hanyuma akawugwiza ariko igikuru ni uko n'umuntu amaze gutera imbere arashobora no kwiyungunganya kuraba ukuntu ashobora no gutera imbere gusumba agashobora no kuzanamo n'abandi baba bafite eh, ama competence ah, baba bamurusha tuvuge nk'ubu utanguye kudandaza ibintu bigatangura gutera imbere hari igihe ushobora gushaka nk'umuntu agufasha ah, nk'ibintu ari nk'ibintu by'amategeko ukazana nk- nk'uyundi muntu yoba yarabyize cyangwa abizi abikora mukaja hamwe ukamo- ukamo- cyangwa uronse proje nini ukazanamo n'abandi ah, boba bafise izo nyigisho cyangwa bafise uyu mutima wo wo gukorana namwe uka- u- mu- mugabashiramo niko umuntu ariko aratera imbere kugira atere imbere no gusumbya ari- urakenera no gushyiramo n'abandi Ah, ni- niko ah, byoba ah, byiza ariko ikindi nacyo ni uko Eh, ikintu kimeze neza ni uko ubu ibihugu byinshi byaramaze kubona yuko hari iyo ngorane ah, yuko urwaruka ruteza kuronka akazi kubera urabye kuva na kera na rindi ah, nk'amashuri kera bariko barigisha inyigisho abanyeshu- abe- abigisha kuva kera tuvuge nk'ibihugu bironka independance kwari ukugira abahejeje amashuri bace baja mu buzi bwa leta niko kera byari eh, umuderi canke mu bihugu byinshi byabaye independent muri afurika abantu babahimiriza mu- uhejeje gukora akazi uzoshobora gukora muri leta uzoshobora gukora muri leta ariko uko imyaka yahera ni uko Byagiye ubuzi birahinduka.
bwa leta bwarakeshe bwarakeshe nico bituma ubu rero izi nyigisho bariko baragira ni inyigisho nziza cyane kuko ni uku- ni ukuhimiriza abantu ko bahindura ntiba- ntibazere ko Yego, me- ba- basho- ba- bazokorera leta gusa ariko bashobora no kudandaza bashobora no guha akazi n'abandi niko ibihugu bitera imbere akamo gatega urwaruka ni akamo keza nk'uko muri ko bibivuga ariko reka tugaruke mu gusozera tuhereze kuri cya kibazo nkoramutima igihe cyose umuntu agiye gutangura urudandaza ashaka kwikorera ukwawe aribyo bikwiye kuba nka sota analysis ukuntu umuntu we wanza akihweza akaraba inguvu ziwe ikintu arushije abandi ikakaraba n'ikintu aho ahoba ahoba aka- ikakaraba niba urwo rudandazwa ruzogira ruzogira icyo eh, ruzogira abakiriya ivyo nivyo bita opportunité eka n'ibintu bishobora kubangamira iyo urwo rudandazwa harivyo bita threat eh, sort nk'uko twabivuze akarusho strength eh, W eh, weakness reka tuduge kwija- duge kwijambo mushikanahe uh, Pauline nishira imbere hariho abantu bashobora guhana urwaruka imbere y'uko ruja mu rwo rudandazwa kugira ngo vya bintu byose barinda kwitondera bakaraba kugira urwo rudandazwa kugira ngo urwo rudandazwa ruzogire ico ruvuyemo abahinga nk'abo bariho canke hariho amashirahamwe akora ibikorwa nk'ivyo
mu Burundi eh, nuvuga yuko aba bantu bahari abakoci kandi hariho n'amashyirahamwe mbona ariko aravuka yo gufasha abantu mu byo bita ama incubateur gufasha abantu bafite imigambi kubundikira kubundikira imigambi ndabona ndabona nk'amamezo abiri cyangwa atatu ariko arabafasha kandi urabona ko na twebwe na jewe nahisemo kujya kubinonosora kugira ngo tuzose gufasha benshi rero ntibaza yuko ari ibintu bigitangura kandi bizogenda neza cyane mu burundi nashaka mbere yuko turangiza mvuge yuko ari igihugu gifite naho navuze ibyamamashe nkavuga n'ibindi kirafite oporusinite nyinshi cyane haba mu byerekeye amaresuruse baba abantu ni igihugu gifite abantu benshi iyo icyo ni ikimenyetso cyangwa ni ni sinye imwe yerekana ko abantu batunganya imigambi bashobora kuronka amafaranga menshi kuko ni marishe nini cyane abantu miliyoni cumi na zibiri hanyuma turafite n'urwaruka ni ingufu hanyuma turafite n'abantu bize b'incabwenge bashobora gufasha na diaspora bashaka abantu baba mu mahanga n'abandi bateye imbere biciye mu kwitunganiza imigambi urwaruka rw'uburundi rushobora kugira ko aba barundi barahari bituma rero nohimiriza yuko umuntu wese afite icyo terera yoba yarashoboye gutera imbere cyangwa yarashoboye kugira icyo ashika ko yoza arafasha mu gusangiza icyo nokwita experience abandi bakiri ko barashaka gutangura ni byiza cyane rwose
rero twese turi turi turi pre yo gufasha gufasha muri icyo gikorwa ego ndabona n'akanya katujanye apolinere kaduha ijambo umunywanyi wacu gikundiro terance mu kanya gato cyane rwose ikundiro icyiyumviro ikibazo mu kanya gato amasegonda mirongo ine
okay murakoze cyane kabisa ngewe ndi mu rwaruka kabisa wifuza gutera imbere ariko n'imbanyi n'amikoro umuntu aba afite usanga intandaro ari uko ubura usatire cyangwa ukabura umutahe bifasha yuko umaze kuronka umutahe bisaba yuko n'ubundi rwaruka ushobora kuzamura ugaca usanga nabwo hari aho bwishikanye imbere rero iyo ni intandaro
ikibazo usanga
ikibazo cy'umutahe twakivuze ikibazo cy'umutahe twakivuze mu kanya gato reka mu gusozera tugihe professeur Lionel Remesha ndabona kigaruka umwanya urayo wose urwaruka gukemura gute ikibazo cy'umutahe
ikibazo cy'umutahe ni ikibazo kitoroshe ariko ariko kirashoboka igikuru ni uko gishoboka nk'uko mwabivuze frederic bya swot analysis ni ukubanza umuntu akaraba ni igiti umuntu ashaka gushikiriza ashobora no kudandaza iyo niho hari iyo strength niho hari izo nguvu zo kudandaza hanyuma mu by'umuntu abona yuko hariho aho akeneye support siporo akarondera abandi boba babizi bakorana hanyuma bakaraba rero n'icyo bashaka kudandaza uwo bashaka kukidandaza no kumwe nashobora gukuramo amahera kuko iyo ufite iyo mugambi ukaba uwanditse biroroha kujya muri banki kubereka umugambi watanguye umukiriya ufite abakiriya amahera na make wowe umaze kwinjiza wamaze gutangura intambwe aho biroroha banki ko mutangura kuganira aho rero nicyo kintu noshimikira ko ariko icyiza ni uko icyo ni ikibazo cyiza ariko icyiza ni uko n'amareta ko ariko arahimiriza iyo migambi atangwa kurondera uburyo bwo gufasha kugirisha inyigisho aho aba ari ibintu byiza ari intambwe nziza yego amasogonda mirongo itatu apolinere nishyira imbere mwabuze ikibazo cy'amategeko icyo kibazo abantu gitegera gute amategeko imbere yo gutanga umutahe amasogonda mirongo itatu
ndabumva neza frederic wabuze ikibazo cy'amategeko abantu babanza kumenya kugira ngo batangure imigambi ndaguhaye amasegonda mirongo itatu usubire unonosere neza icyo kibazo cy'amategeko
amategeko abantu bakwiye kubanza kumenya imbere yo gutanga imigambi ni amategeko ajyanye no gushyiraho amasosiyete cyangwa gutunganya no gushyiraho amasosiyete hamwe n'amashyirahamwe agenga abantu bafitaniye imigambi hamwe ni ukuvuga abakorana imigambi ego me ndabona kanya kariko karatujana iki kibazo ni kibazo gihambaye cyane rwose uh, polidere nishyira imbere ndagushimiye cyane rwose ndagushimiye nawe professeur uh, lionel uh, remisha ku kanya mwatoye kugira musangire ubuhinga bwanyu n'abatumire bacu turashimiye abatumire bose baduteye akamo tukabahamagara bagashikiriza ibyiyumviro n'ibibazo turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na uh, Dieudonné Cyubahiro yakoranije yatunganije ikiganiro turabashimiye namwe mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose